iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mbasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba kiliziya gatolika mu gihugu cy'u burundi yatangiye gusaba ko abana mirongo ine biciwe muri seminari y'ibuta mu ntara ya bururi bashyirwa ku rutonde rw'abatagatifu uwo mugambi ugeze kure Eh, ubu bambariye ko eh, gushika ku pasika kumbura bishobora kuba byaheze ibyini burundi hazoba hasigaye iby'i roma kandi turizigiye rwose ko bizokunda uwo ni padiri zakari bukuru wayoboraga seminari ya buta ubwo yagabwagaho ibitero byahitanye abanyeshuri mirongo ine banze kwitandukanya nk'uko babisabwaga n'abari babateye iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu reka tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abantu icumi baraye bishwe ahitwa manzahalo mu karere ka beni hafi y'umupaka wa uganda inkuru irambuye tuyibaze thomas kamilende nk'uko ikigo ntaramakuru afp cyo mu bufaransa kibitangaza aba bantu ni abasivili umunani umukozi w'inzego z'iperereza umwe n'umusirikari wa leta umwe kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize abantu magana atatu na mirongo cyenda na batatu bamaze kwicwa mu karere ka beni leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ivuga ko bicwa n'inyeshyamba z'umutwe wa adf wo muri uganda wimukiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu mu mpera z'ukwezi kwa cumi gushize ingabo za leta ya kongo zatangiye kugaba ibitero bikomeye kuri adf muri israheli minisiteri y'ubutabera yatangaje ko urubanza rwa minisitiri w'intebe benjamin netanyahu ruzatangira ku itariki ya cumi na karindwi y'ukwezi gutaha thomas kamilende arakomeza benjamin netanyahu aregwa ibyaha bya ruswa we arabihakana akavuga ko ari umwere abaye minisitiri w'intebe wa mbere na mbere wa isirayeli ujyanwe mu rukiko akiri mu mirimo ye mu itangazo yashyize ahagaragara minisiteri y'ubutabera ya isirayeli isobanura ko netanyahu ubwe ku giti cye agomba kwitaba urukiko rugifungura urubanza ku munsi wa mbere kugira ngo asomerwe yumve ibyaha ashinjwa umushinjacyaha arega netanyahu ko yakiriye ruswa z'abaherwe bikorera ku giti cyabo zingana n'amadolari y'amanyamerika ibihumbi magana abiri na mirongo itandatu na bine ibyaha aregwa biramutse bimuhamye ashobora gukatirwa igihano cyo gufungwa gishobora kugera ku myaka icumi netanyahu w'imyaka mirongo irindwi ayobora ishyaka likud ni kandida mu matora ateganijwe ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa gatatu gutaha nyuma y'aho ayabaye mu kwa kane n'ukwa cyenda mu mwaka ushize yananiwe guha ishyaka iryo ari ryo ryose ubwiganze bw'intebe mu nteko ishinga amategeko
arakoze cyane thomas kamirindi utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu karere k'ibiyaga bigari leta ya uganda yarekuye abandi banyarwanda cumi na batatu yari ifunze barimo n'abategarugori bose bashinjwaga ibyaha bitandukanye birimo gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko no gukora ibikorwa by'ubutasi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda ignatius bahizi yari ahari ubwo aba banyarwanda bash- bashyikirizwaga inzego z'u rwanda abo cumi na batatu bagejejwe mu cyumba cyari kirimo abanyamakuru bari baherekejwe n'abakozi babiri bo mu kigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu nyuma gato minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa uganda sam kutesa kimwe n'uwari uhagarariye igihugu cy'u rwanda muco noel nabo barinjira minisitiri kutesa yasomye amazina y'abo cumi na batatu kandi yongera avuga ko uganda irimo kubarekura no kurekeraho kubakurikiranaho ibyaha bashinjwaga kubera amasezerano y'i rwanda muri angola yo perezida museveni wa uganda na paul kagame w'u rwanda basinyanye yo gukemura amatatari hagati y'ibihugu byabo hamwe no gusubukura umubano mwiza It must be understood that the withdrawal of the charges against these people, just as with the nine that were released on the 8th of February 2020, ati byumvikane neza ko kuba duhitamo kuba tutagishaka gukurikirana aba bantu ku byaha bashinjwa kimwe n'abandi icyenda twarekuye mu kwezi gushize bi- bitavuze ko ari abere ni uburyo uganda yahisemo bwo kugira ngo umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi usubireho ukurikije amasezerano y'i rwanda muri angola twizeye ko u rwanda rugiye kureba ko aba bantu turekuye batagarutse muri iki gihugu kongera gukora amakosa bari bafatiwe kandi bakurikiranwagaho n'ubutabera ikindi gikuru ni uko u rwanda narwo rwakora nk'ibi dukoze rugakemura ibibazo dufitanye narwo twarumenyesheje kandi bakanarekura abanyayuganda bafungiwe mu rwanda hakurikijwe amasezerano yakorewe rwanda muri angola incarcerated in Rwanda within the Rwanda framework, which requires immediate action.
minisitiri yongeyeho ko imibare y'abanyarwanda bafungiwe muri uganda y'ubutegetsi bw'u rwanda rutanga ababarirwa mu majana ari iyo gukabya ko umubare w'abanyarwanda mu magereza ya uganda utageze kuri ijana ariko yanahishuye ko hari abandi banyarwanda mirongo itatu bakatiwe n'inkiko akaba bari muri gereza kurangiza ibihano bahawe n'inkiko zitandukanye kandi yongeraho ko uganda itazahagarika guta muri yombi undi munyarwanda uwo ari we wese uzakora ikosa ry'icy'amategeko ya uganda First of all, they are not committed, they are not being arrested because they are Rwandans. And I want to make that clear. People are arrested because they commit.
ati mbere na mbere abanyarwanda ntabwo batabwa muri yombi kubera ko ari abanyarwanda ibyo nshaka ko byumvikana neza abafatwa biterwa n'uko baba bitabye mu bikorwa by'icamategeko ya uganda no kubera iyo mpamvu undi munyarwanda wese uzi icyamategeko ya uganda azafatwa icyo nemeza ni uko twe tutazarasa umuntu wese ukekwaho icyaha kuko twe uko ntabwo ariko dukora tuzaja tubafata bakurikiranwe n'amategeko And that's not our, how we operate.
abajijwe impamvu igihugu cye gikomeje na propaganda y'ibinyoma yo gusebya igihugu cya uganda hamwe n'impamvu u rwanda rwarasiye abanyayuganda ku butaka bwarwo uwaje ahagarariye ambasade y'u rwanda muri uganda noel muco yasubije ati Uh, I would like to tell you that uh, the government of Rwanda is fully committed mbamenyeshe ko leta y'u rwanda ishishikariye gushyira mu bikorwa amasezerano yakorewe rwanda muri angola kandi leta y'u rwanda ntabwo izi na gato ibivugwa ko hari propagande y'ibinyoma iyiturukaho ahubwo tubibona ku ruhande rwa uganda ku byerekeranye n'abanyayuganda biciwe ku butaka bw'u rwanda leta yabisobanuye neza ko ari abantu binjizaga amagendo mu gihugu baciye mu nzira zitemewe n'amategeko There have been smugglers entering Uganda through ungazetted border points.
abanyarwanda bari ku uno munsi barimo n'abadamu batatu minisitiri kutesi yasobanuye ko bari mu byiciro bitatu birimo batatu bafatiwe mu bikorwa by'ubutasi nuko mu wa bibiri na cumi n'icyenda bagasubizwa iwabo mu rwanda ariko bakaza kugaruka bakongera gufatwa inshuro ya kabiri icyiciro cya kabiri akaba ari abadamu batatu kandi akaba ari abafasha ba bamwe mu bafatiwe mu bikorwa bigamije guhungabanya umutekano wa uganda icyiciro cya gatatu harimo batanu bafashwe bakekwaho guko- gukora ibikorwa bitemewe n'amategeko kandi akaba arimo n'uwitwa penzi eric ngo wari warazobereye mu mwuga wo gucuruza abantu kandi icyiciro cya kane akaba harimo abagabo babiri bitwa kabayija selemani hamwe na nzabonimpa fidele bitanze ku gisirikare cya uganda ku mupaka bafite imbunda ibi bibaye mbere y'uko ku wa gatanu wa kino cyumweru abategetsi bombi wa uganda n'u rwanda bahurira ku mupaka wa gatuna nk'uko byatangajwe benshi akaba bategereje ko inama yabo ku mupaka izatuma u rwanda rufungura imipaka mpuzamahanga rumasi ijwi ry'amerika uganda
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ambasade y'igihugu cy'ubushinwa mu burundi irasaba ko abanyeshuri baheruka gutaha bava mu gihugu cy'ubushinwa bashyirwa mu kato kugira ngo niba hari uwaje yanduye virusi ya korona atagira abandi ayitera ni inkuru y'ijwi ry'amerika rifatanyije n'abakunzi bayo turayigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika desire hatungimana uri kigali mu rwanda ubuserukizi bw'igihugu cy'ubushinwa mu burundi buvuga ko umugera wa korona uriko uragabanuka muri icyo gihugu kubera ingufu nyinshi ziriko zirakoreshwa mu kuwurwanya ricangirin avuga ko baterwa intege n'uko mu bari bafashwe n'uwo mugera ibihumbi icumi bakize bakava mu bitaro bariko baravurirwamwo mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri arahumuriza abavyeyi bafise abana muri ico gihugu ko bari mu mirimo myiza y'abarongoye amashuri kugira barindwe kwandura ikiza c'umugera nayo ku banyeshuri baheruka gutaha bava mu bushinwa mu ntango z'ukwezi guserukira ubushinwa lincanglin avuga ko hari ingingo zibagenga kandi ko bakwiye kuzikurikiza Le gouvernement chinois attache une haute importance à la sécurité et à la santé de tous les étudiants étrangers en Chine.
ingingo zo gukinga ingingo zo kwegeranirizwa hamwe zirakenewe kuri bo barasabwa kugabanya ingendo kutaramukanya kutaja mu manama hamwe no kwipimisha ubushuhe kabiri ku munsi barasabwa kandi kuguma bahanahana amakuru n'amakaminuza bigako kugira bashobore kumenya ko amashuri yasubiriye kugururwa leta y'ubushinwa ifise uburyo bukwiye abakozi ibikoresho vyo kwa muganga hamwe n'amafaranga kugira bashobore kugwanya ico kiza kandi turizigiye intsinzi mu gutuza ico kiza ca korona uwaserukira ubushinwa yaheruka gusaba abagwizatunga bakorera ingendo muri ico gihugu kuba baratenyenya kujayo urongo ishyirahamwe ry'abagwizatunga mu burundi akobu antoine muzaneza ku makuru yatanze kuri amwe mu maradiyo akorera i bujumbura asaba ko ababijejwe bohagurukira ico kibazo ingaruka mbi zitarabashikako nta ngaruka mbi ziraboneka muri iki gihe ariko ico bitiye uko ubwoba ni uko hari igihe dukomanda ibintu mu gihugu c'ubushinwa bikamara igihe bitarashika nk'ubu rero haraciye hafi ukwezi kurenga e, bamaze kutubwira ujya mugera uri muri kirya gihugu c'ubushinwa ndetse umaze no guhitana abantu batari bake turabona neza yuko mu minsi iza yuko hazohava haba ibibazo bikomeye kubera hari amakomande twamaze gukomanda hariho abari bamaze kujayo mugabo n'ubu gushika ubu nabo nyene bugaraniwe hariya rero twasaba yuko nk'uko leta y'ubushinwa ibihagurukiye ndetse dusabe n'isi yose ibihagurukire kugira ngo icyo kibazo kiri hariya hantu gihere kugira ngo ntiduhave tugira ingorane zikomeye cyane muri ibi bihugu vyacu byodufasha rero kugira ngo ibintu vyacu bishike kare ingaruka mbi zitarashika bimwe muri ivyo bidandazwa birangurirwa mu gihugu c'ubushinwa ahanini ni ibikoresho vyo kubaka amazu ibikoresho vyo mu nzu ibifungurwa hamwe n'ibikoresho vyo mu mahinguriro ni mu gihe ikigo cegeranya amakori n'amatagisi obr mu gice cya kabiri cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu by'uburundi bwakuye hanze cyerekana ko ibice cumi na bitatu ku ijana byavuye muri icyo gihugu cy'ubushinwa arakoze desire hatungimana udusomeye iyo nkuru y'ijwi ry'amerika rifatanije n'abakunzi bayo ryo batugejejeho
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
kiliziya gatolika mu gihugu cy'uburundi irasaba ko abana mirongo ine biciwe muri seminari y'ibuta mu ntara ya bururi bashyirwa ku rutonde rw'abatagatifu abo banyeshuri bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi bazira ko banze kwitandukanya hakurikijwe amoko nk'uko babisabwaga n'inyeshyamba zari zabateye padiri zakari bukuru wabanditseho igitabo yagarutse ku mateka y'ibyabereye ibuta mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu diane ninahazwa kuva ibya demokarasi bitanguye muri mirongo icenda twaciye dutangura kwegeranya abana ko twabona basa n'abariko baragira nk'ibyo abandi babona hanze baja mu migambwe tubona abana batanguye kuyaga batandukanye ugasanga bamwe babakurikira umugambi cyangwa bamu- bava mu bwoko uyu ubu ubu bariko bayaga ukwabo jere nca ndavyanka ndabegeranya nti turabaseminari turabarundi ntangura kubigisha ivyo bya demokarasi nyene vyariko biravugwa twagiye gushika igihe batora perezida ndadaye tumaze gutekana bamaze kumenya amateka y'u Burundi ibyabaye abana barabana neza uravye ngene abarundi barabana icyo gihe ntivyari byiza ariko twebwe twari tumeze neza cane perezida ndadaye yapfuye n'icyo gikorwa cyo kwegeranya abana twakigira neza tu- abana turabumviriza ko bari bafise ubwoba bwo gupfa abana turabegeranye tubigisha ibyo by'urukundo nyene tubigisha gukina imipira kubahana aho turacari muri mirongo icenda na kabiri yego na- ego eh, hapfuye niho haba ingorane z'ukuri duca dutangura kwegeranya abana Eh, bagiye kudutera twebwe twaramaze kwegeranya abana bakundana abahutu n'abatutsi barabana neza ubwicanyi ku kibazo bambajije hagiye kuba twebwe tufatanye mu nda niho abana banka gutandukana Eh, muri kino gitabo canyu nko ku rupapuro rwa mirongo icenda na kabiri hari hantu mwandika ngo la marche des assaillants sur buta mu kirundi umuntu yovuga ngo ingene bashitse ngaho onye Yego.
bahashitse gute mw'iseminari ah, ngena abo bahashitse bicanyi yego hariko habera ingwano y'abasoda n'abicanyi impande y'iwacu hatari kure ku musozi witwa inanzegwe yego abicanyi bateye eh, antene ya radiyo tuja twumva inkozi ziriko ziravuga twebwe turagira ubwoba turaja kurondera abasoda batukingira ntitwanababona ko bavuga ngo bose bagiye hanyuma ku mugoroba tubona ntibaje turongera kuza kubarondera boza kudukingira mu ijoro rero niho twaja twumva ngo abasaya barashobora kudutera uno munsi abanyeshuri barabateramye barimo barabateramye bukere baradutera badutera saa kumi n'imwe na nusu z'agatondo z'agatondo batera abanyeshuri batera abarimu batera abapadiri batera abanyagihugu aho twaba bose babaterera rimwe baduterera rimwe batangura kurasa ku isaha imwe Eh, cyane cyane barondera jewe n'abanyeshuri kuko nitwe batanguye gutera ubwa mbere yego jere nari mu cyumba iwanje numvise inkoho ya mbere ivuze ngiye kuraba mbona ababica nyene bariko baja mu modoka, banyeshuri aho barara.
aho barara yego umutima uramvamwo nahora niyumvira ngo nzoja gutabara abana tugwe hamwe cyangwa dukirire hamwe mugabo ntibyashobotse kuko inkoho zaciye zivugira aho nari guca aho hagati aho nta musoda ahari yaje kubakingira abasoda bari baharaye batandatu gusa baje kudukingira mugabo uwarateramye babonye bari benshi cyane yaciye ahunga nawe aja kwinyegeza hanyuma abanyeshuri rero bumvise nabo inkoho baca barabyuka bamwe abakiri bato barambara impuzu batangura kumena amadirisha bari muri etaje barakoroka barasiga abasaya barigomba kubica mugabo barabakurikiye bicamo batatu aho ni mu banyeshuri bato batoya bita sekirinferiyeri Mm, kuko baravuga ko benshi mu ba- mu bapfuye muri aba mirongo ine bari bafite imyaka nka mirongo ibiri iri hagati ya mirongo ibiri yego urabye nk'aba bego bari ha- hagati ya mirongo ibiri mirongo ibiri n'ibiri Yego.
Mm, abandi bara cumi- abandi barafite nka cumi n'itandatu yego hanyuma rero aba bicanyi bagiye kuja cane cane ari benshi mu buraro bw'abanyeshuri bakuru barinjiye bagenda bararasa abana ngo bumve bariko bararasa bariko binjira ba- bazi iyo bari baca baja kwinyegeza munsi y'ibitanda baca babasangayo batangura kubarasa bamwe mbere baca barapfa abandi barakomereka rwose haheze umwanya uwabatwara barengo nimubanze mureke kubarasa aca bareba abanyeshuri ati mw'abanyeshuri ubu rero nimuve munsi y'ibitanda abahutu umuja ukwanyu abatutsi umuja ukwanyu abana baranga bamwe mbere batubareye ko baciye bafatana amaboko munsi y'ibitanda kugira berekane ko bataza gutandukana barongera baravuga barababarira basemera mw'abana mwabyumvise nimuve munsi y'ibitanda abahutu umuja ukwanyu abatutsi ukwanyu baranga bamaze kubivuga kenshi babonye ata munyeshuri avuyeyo uwo mukuru wabo acabarira bene wabo ba- ba- bicanyi nyene baje kwica abo bana abo bara ngo barabahenze mwabana ngo basha ngo nimuzane ngo ibisu tubakekeraho munsi y'igitanda nyene abana bavyumvise ko bagira babakekere munsi y'ibitanda baca baravamo bava munsi y'ibitanda bashira amaboko hejuru abahutu n'abatutsi bari kumwe bagenda barabakubita babaka amahera babajyana ahantu hatagira ibitanda bose barazi gutandukana abahutu n'abatutsi bazira rimwe bari abanyeshuri bashika mirongo umunani na batanu bashitse aho rero babashize impande y'uruhome baca bafata inkohorera imbere yabo ubu rero mwabana nimutandukane abahutu muje ukwaha aha iruhande abatutsi muje iruhande baranga nta n'umwe yigeze nta ava n'umwe yigeze yemera ku- kwivangura barongera barasubira ubwa kabiri mwabana nimuvana ubu ubahutu baje kwa abatutsi kwabo baranga ubwa gatatu baheje kubibabarira umwana w'umwigeme umukobwa yari mu batware batwara abo bicanyi acahitana inkoho ayaka ujya murinda ujya bita garidodokoro aca arayimwaka ayimushikuye aca ararasa imbere ya iwe, Umwigeme.
umwigeme nyabana baca bagwa hasi bose bose sinzi ko babaye bose ko hari abasigaye bahagaze Ah, baca bafata amagerenade uwo yara- yari ayatswe inkoho aca afata igerenade n'abandi bafata amagerenade baca barabatera nyamagerenade aca arabasanzaza rero twasanze imibyimba irunze ku ruhome abandi bacitse amaboko bamenetse umutwe abasigaye rero bagishobora gucumbagira baca basubira kwiruka kwinyegeza munsi y'ibitanda bageze munsi y'ibitanda baje babona abasaye babasanzeyo abicanyi babasanzeyo baca batangura kubarasa umwe umwe nyabana be baca batangura gusenga bagirira ikigongo mu kama ntibazi icyo bakora ibyo twabibarirwa n'abanyeshuri bacitse ku icumu bagirira ikigongo mu kama ntibazi icyo bakora abandi batangura kwambaza mutima mwiranda abandi batangura kuririmba amazaburi hacacika ikintu ki- k'igitangaza abana batangura gufashanya benshi bapfuye bari kubafasha bene wabo aho rero ntawaraba ngo uyu ni umuhutu uyu ni umututsi bose bagafashanya bose bagafashanya ugikomeye agahaguruka agatabura agashati kiwe akagenda agatenga akaboha mwene wabo ariko aho mwarihe gapati je mwebwe nanje nari mwinyegeje.
ndyamye ninyegeje mu mangazini Eh, nanje bariko barandondera jewe barandondeye amasaha n'amasaha ariko baba- imana mm.
barambura imana yarankingiye ku, ku, ku bintu bitangaje by'igitangaro ngira ndaza kubigarukako Eh, hanyuma abo nuko tuba tuvuga ngo barateye baragize iki ariko abateye eh, mwarabamenye yego barivuze bo nyene Eh, Eko, bari bande bavuze ko ari mu mugambi wa senedete baci bayivuga ku- ngira ni kuri iyi radiyo nyene ya bwa d'amerika abo bana mirongo ine hari ikintu kindi uretse abo bavugwa bari bisangira Eh, abana ntibagomba kubagira beranda kubera ivyo bakoze vyiza gusa cyane cyane ko bemeye bagatanga ubuzima bwabo umunsi wa nyuma bari bato baga- twanse gutandukana twanse guhemukira imana kuko turabukanye twese turi abana b'imana nicyo bazobagira beranda ubu rero twaragiye turabaza abavyeyi n'ababazi ingene bari babaye kuko ni no kugira bagire beranda baratubaza ati mbega umwana mwari mumuzi gute jewe ivyo muri icyo gitabo narabyanditse Yego.
ibyo narinzi ko umwana umwe umwe narabyanditse Yego.
Eh, mu mpera z'igitabo Yego.
Eh, abo bana nk'abazira uvuga by'ukuri abantu bose bari bamuzi ari mu iseminari mu kanyosha yaciyemo ari twebwe twamubona kumweranda ndabaha akarorero Yego.
turi mu ishuri imbere y'uko badutera hamwe umwarimu aheza kwiga agaca asohoka ari- abandi bakaguma mu ishuri abana bakaguma mu ishuri turi- barindira undi mwarimu aza we yaca yiruka mu isengero agasenga yamarika arasenga igihe cyose ku munsi wa nyuma buca badutera jewe mpejeye gutekanisha abana bari bafise ubwoba ndabona mwabana mutekane ni ukuri imana irababona kandi eh, nabonye abasoda bariko baraza baradutabara mugabo abana bari bafise ubwoba je imana yari yabimpishe ko bapfa mugabo wo mu mutima ngira barumva ko bapfa barabyumva uwo bazire mpejeye kuvuga ngira ndabahezagire aca arashira urutoki hejuru ambaza ati mbega pade ego urakoze kuduhumuriza kandi turabyemeye none nitwabona abasaya baje utubarengutse gukora iki gutyo nyene gutyo nyine nca n'ubu umutima urasimbye yo wa mwana w'umweranda ngira kumbura imana yamubariye ko buce baterwa ni ukuri niko nabyiyumviye mu mutima mbega yemwe yo amaze kubona ko i- i- baza guterwa nca ndabona ntibazire jewe ni- nibabatera nzoba ariho ndi ndaza kubatabara ndabara icyo mukora ni ukuvuga mu mutima je n'imbere nti baziri wewe uri umweranda wewe wamusenga iminsi yose niyo wabona mutewe uramenya ko atakindi kibatabara Mm.
imana kandi niko batabaje imana Yeah.
hanyuma agapati none uyu mugambi wo kura- kuraba ko boba beranda ugeze hehe hariho abavuga ngo baraba- barabambaza ngo ibintu bisabisho byaba bigakunda sindagerageza Uh, ugeze uwo mugambi Eh, uwo mugambi ugeze kure Eh.
ubu bambariye ko eh, gushika ku pasika kumbura bishobora kuba byaheze ibyini burundi hazoba hasigaye iby'iroma kandi turizigiye rwose ko bizokunda naho ibyo byaba bambaza bakaronka i- ibi byo basabye uragerageza nawe benshi batora natwe ko baronse ibyo basabye babaciye ko reka nze ngerageze ndawe ni ukuri jewe ndabyemera kuko nanjye mpora nsaba nkabona ko igisabisho cyangwa ibyo bagitambukije hari abantu benshi bashinga intahe zimwe zitangaje patiri zakari turi ko turasa nk'abasozera kino kiganiro umuntu afata iki isomo amashuri icigwa yokura muri ivyabereye buta icigwa muri make umuntu yonakura muri kino gitabo canyu reka jeune martyr de buta ni icahe kuri kahise k'igihugu kuri kubu no kuri kazoza Mm.
Mm.
Bo, icyo umuntu yokuramo bwa mbere ndacyerekeza abarezi n'ababyeyi yego ni uko eh, ababyeyi eh, borera abana neza bakabigisha urukundo aho kubigisha amacakubiri Mm.
igihugu cyaba kigakira ndabyige ndabibariye n'abarezi abo ari bo bose abubu ufise ugwaruka bafise amagi mu minwe nibabigishe gukunda igihugu n'urukundo tuzahava dukire ikigwa jene mvuga nahakuwe ni uko abana ubegereye ukabigisha ukuri n'urukundo barakwitaba ukabigisha imana ukabigisha imibereho myiza barakwitaba bakagira ibitangaza umuti w'amacakubiri umuti w'uburundi inzira yo gukira ku burundu abana barayitweretse tutagiraniriye ikigongwe kubera ibyabaye ngo duhariranire ntituzopfa dukize niyo twaguma tuhora twihorahorana ntituzopfa dukize uwo yari padiri zakari bukuru wayoboraga seminari ya buta ubwo yagabwagaho ibitero byahitanye abanyeshuri mirongo ine banze kwitandukanya nk'uko babisabwaga n'abari babateye yaganiraga na mugenzi wacu diane nazwe mu kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu ariko mbere y'uko dutandukanaho tubibutse ko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abantu icumi baraye bishwe ahitwa manzahalo mu karere ka beni hafi y'umupaka wa uganda nk'uko thomas abitubwira nk'uko ikigo ntaramakuru afp cyo mu bufaransa kibitangaza aba bantu ni abasivili umunani umukozi w'inzego z'iperereza umwe n'umusirikari wa leta umwe kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize abantu magana atatu na mirongo cyenda na batatu bamaze kwicwa mu karere ka beni leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ivuga ko bicwa n'inyeshyamba z'umutwe wa adf wo muri uganda wimukiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu mu mpera z'ukwezi kwa cumi gushize ingabo za leta ya kongo zatangiye kugaba ibitero bikomeye kuri adf naho muri israheli minisiteri y'ubutabera yatangaje uyu munsi ko urubanza rwa minisitiri w'intebe benjamin netanyahu ruzatangira ukwezi gutaha thomas arakomeza benjamin netanyahu aregwa ibyaha bya ruswa we arabihakana akavuga ko ari umwere abaye minisitiri w'intebe wa mbere na mbere wa israel ujyanwe mu rukiko akiri mu mirimo ye mu itangazo yashyize ahagaragara minisiteri y'ubutabera ya israel isobanura ko netanyahu ubwe ku giti cye agomba kwitaba urukiko rugifungura urubanza ku munsi wa mbere kugira ngo asomerwe yumve ibyaha ashinjwa umushinjacyaha arega netanyahu ko yakiriye ruswa z'abaherwe bikorera ku giti cyabo zingana n'amadolari y'amanyamerika ibihumbi magana abiri na mirongo itandatu na bine ibyaha aregwa biramutse bimuhamye ashobora gukatirwa igihano cyo gufungwa gishobora kugera ku myaka icumi netanyahu w'imyaka mirongo irindwi ayobora ishyaka likud ni kandida mu matora ateganijwe ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa gatatu gutaha nyuma y'aho ayabaye mu kwa kane n'ukwa cyenda mu mwaka ushize yananiwe guha ishyaka iryo ari ryo ryose ubwiganze bw'intebe mu nteko ishinga amategeko urakoze thomas ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri dani wadufashije kwegeranya aya makuru na fatuma alimasi karara muri studio ya gatanu hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbararika andi makuru yacu mu kanya isaa moya n'igice z'umugoroba